murumva ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuya mu karere k'ibiyaga bigari byo muri afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda aho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru abakora ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya bugarama ho mu karere ka rusizi barinubira izamuka bavuga ko rikabije ry'igiciro cy'imbuto y'umuceri baravuga ko mu gihe kitageze ku mwaka igiciro baguragaho iyo mbuto kikubye inshuro ebyiri zirenga nyamara icyo bagurirwaho umusaruro bejeje cyo ahubwo kirushaho kumanuka umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mutijima yarabasuye abo bahinzi bavuga ko mu gihembwe gishize cy'ihinga imbuto y'umuceri bari bayiguze ku mafaranga magana ane y'u Rwanda ku kiro nyamara kuri ubu iyo barimo guhabwa barayifatira ku mafaranga igihumbi na makumyabiri y'u Rwanda ni ukuvuga ko yikubye hafi inshuro ebyiri n'igice abo barasanga uyu ari umugogoro kuri bo na cyane ko ikiguzi cy'umusaruro beza cyo kikiri hasi ubu imbuto turi gufata bari kuyiduha ku mafaranga ikiro kimwe amafaranga igihumbi na makumyabiri mu gihe umuceri wacu uri kugurwa amafaranga magana abiri na mirongo irindwi kiro ahantu bayituburira ni hano muri iki kibaya ntabwo bayikura muri namibiya cyangwa muri burkina faso ngo ibe yaje bayi bayitegeye indege noneho iyi mbuto ihende imbuto bayituburira hano ni umuceri bashima bakagenda bakawuhinga bakaza n'ubundi bakawutubura ariko twibaza impamvu ituma bashyira ku kiro igihumbi na makumyabiri urumva imbuto waguraga ibihumbi bine uri kuyigura ibihumbi icumi n'amafaranga magana abiri tumva ko harenzeho ibihumbi bitandatu n'amafaranga magana abiri aba basanga hagendewe ku byo umuhinzi yari asanzwe asabwa iki cyemezo cyo kuzamura igiciro cy'imbuto kuri uru rwego kije kumwongerera igihombo n'ubundi kitari kimworoheye muri uyu mwuga hari nk'igihombo kiri kujya kiza nk'ubuho izuba ryacu ubuso bw'ibihumbi bibiri hakaba igihe ukuramo imifuka itanu ine washoyemo nk'ibihumbi magana abiri ukoresha n'amadepansi n'ifumbire ugasanga ya mafaranga arabuze inyongeramusaruro barayipandisha ariko imiceri yacu twayisarura bakayimanura ku buryo n'amafaranga dushoramo tudashobora kuyagaruza twaribagiye se n'igikoroni cyagarutse kimwe cy'abazungu ba kera twajyaga twumva ko ari bagiye bakoroniza abantu byagenze gute umuhinzi ahura n'impapuro zo kuguza ajya gushora yishyura koperative nta n'icyo ajyana mu rugo ahubwo benshi bajya kugurisha bagakomaho kugeza ubu abahinzi b'umuceri baha mu bugarama baragaragaza igisa nk'urujijo ku ntandaro y'izamuka bita ko rikabije ry'igiciro cy'imbuto y'umuceri bavuga ko babajije ababakuriye mu makoperative bababwira ko ibyo byaturutse hejuru bagasaba izo nzego nkuru zishinzwe kureberera ubuhinzi guhagurukira iki kibazo igiciro cy'imbuto y'umuceri kikagabanuka icyo kibazo twarakibajije tukibaza abayobozi bacu batubwira yuko ngo hari amategeko yarabwo kandi iyo mbuto n'ubundi iva mu bahinzi ngo ntabwo ari ibyateguriwe muri koperative hano mu kibaya cya bugarama ngo byavuye hejuru tukibaza aho hejuru byavuye ni he aho hejuru baza kumenya ngo umuhinzi wo mu bugarama aragurirwa umuceri kuri abiri n'irindwi umutubuzi agurirwa kuri magana arindwi hafi gukuba gatatu noneho koperative nayo iyiduhe ku gihumbi na makumyabiri turasaba ubuvugizi rero aho hejuru byavuye kugira ngo batworohereze batugabanyirize umusonga duhabwe imbuto ku giciro giciriritse icyakora ku ruhande rw'ikigo cya leta y'u rwanda gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi rab iby'uko aribo baba baratanze ibwiriza ryo kuzamura igiciro cy'imbuto y'umuceri barabihakana bwana daniel rwebigo ushinzwe gahunda y'ubutubuzi bw'imbuto muri icyo kigo yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo byemejwe n'inama yahuje abahagarariye abatubuzi b'imbuto y'umuceri n'abahagarariye abahinzi bawo icyakora akizeza ko ubusabe bw'aba bahinzi bo mu bugarama bugiye gusuzumwa hakarebwa niba hari icyakorwa hari ku murongo wa telefone turakurikirana turebe koko ishingiro ryabyo niba hatarabayeho gusobanura bihagije gusobanurira abahinzi kuri abo bari bahagarariye bagiye muri ibyo biganiro dusabe ko gusobanurirwa bibaho ku buryo buhagije iyo dusanga kuko hari ibyifuzo koko bituruka muri ba bandi n'ubundi bazanye ibyo byifuzo byaganishije ku mpinduka ku ivugururwa twongere twicare kuko nta kibazo ntabwo ari rabi ifite nticuruza yo n'ifasiliteta nta yindi nyungu tubifitemo ubwo rwose tukaba twiteguye rero kubikurikirana tukareba niba koko hari icyaba kirimo kidasobanutse kigasobanurwa icyaba kibabangamiye kikaba cyakosorwa nta kibazo abahinzi bo mu bugarama barataka izamuka rikabije ry'ikiguzi cy'imbuto y'umuceri mu gihe mu gihugu hose ubu hari ikibazo rusange cy'izamuka ry'amoko yose y'ifumbire mvaruganda zikoreshwa mu buhinzi mu rwanda aho hari n'izikubye inshuro hafi ebyiri ku kiguzi cyari gisanzwe nubwo yaba imbuto cyangwa se ifumbire abahinzi babihabwa ku mwenda bakishyura besheje ku ifumbire ho hakabaho n'inyunganizi ya leta bavuga ko kuba ibiciro by'ibi byombi bikomeje gutumbagira bibahoza mu madeni adashira bagakomeza kudindira mu iterambere ikibaya cya bugarama gihingwaho umuceri ku buso bwa hegitari zirenga igihumbi na magana atanu aho impuzandengo y'umusaruro ku gihembwe iri hagati ya toni ibihumbi bitandatu n'ibihumbi birindwi Temistoke Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
impunzi z'abarundi ziri muri tanzania ziravuga ko ubutegetsi bw'icyo gihugu bukomeje kuzihatira gutaha abo mu nkambi za nduta na nyarugusu babwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika james jovin ko umubare w'abifuza gutahuka ku bushake wagabanutse bityo leta ikaba ikomeje kubahatira gutaha umva uko baganiriye nawe twebwe impunzi kabisa turababazwa no kubona ibi bihano turiko turafatirwa bakaza bakatudurumbanya utuntu tutomati n'utudagara twanze mu isoko bi- tugasanzara turiko turiruka batwirukako ubu mwi- aho hahora hari isoko baguma hari igisungusungu abapolisi baguma baza kuraba turi mu karere ntitugira aho dusumira udusokoro tw'abana none raba ubu naho basize ko gutema ibitoki agatoke twarangamira ko kofashije umwana iyo ahatse ubugari tukaca agatoke gakuranye ubugari none ngibi nabyo baratemaguye kandi baramatse nk'uyu turi mu gahinda ntangere ga- gatangaje cyangwa iyo ngoko iyo ngwari iyo nyoni isumba rero twebwe ko yubahirizwa muri tanzania ni ukuri ndabonye ahubwo ibintu mu- bitunaniye uwo muntu yasinze gutema ibitoki mana hari ha we nimugirira ikigongwe Emwe.
imugarura umutima asa n'uwatwirukanye uwo muntu yasinze gutema ibitoki yatwirukanye yatatwirukanye umutima mutagatifu wo mw'ijuru nimusungurukire ko ahindura umutima agarure aya marira dufise y'ababyeyi n'abana n'abatama imugorora agororoke imana yo mw'ijuru ahira abyumvira bibona ubwo bufu hari aho uburya gatatu kane ugaca ugomba agatoki ugaca ugomba agasahira ugakaba mu kurya emwe emwe, ndarahunze nzobona yoho ntawe uzi ko ari intumbero yo kutwirukana ntawe uzi ikintu na kimwe baba bariko barakora kugira ngo badutunturize imitima kuko isoko ryarugawe urabona ko ryarugawe kuva na kera mugabo mu nyuma havamo harugururwa agasoko nyene gatoyi ko kwifashisha urabona ko nyene ugakandagiyemwo n'inkoni gusa ukubitwa n'igipolisi hama rero muri mu karanga k'aba- k'abarundi gutemagura igitoke ni ikintu gikomeye cyane mu buzima none rero turiko turiyumvira tuzokora gute bizogenda gute tuzobaho gute ubwo kabasha ko baba bavuze ngo nta kwirukanwa ku ngufu aho nta ngufu mu mva ziba zirimo kweri je ngaha ndabona neza neza ko harimo ingufu zihishije uburyo bwihishije cyane bwo kutwirukana ku majambo makuru makuru twega batama n'abakiri bacu tugiye yatubabaza nayo ibyo kuduha ifasa baradufasa byinjya baduha kandi n'ibindi botwongera mugabo dutunganyirwe n'ibyo twari dusanganye tubuze ibya mbere tubura ibyo tubona none ibyo bazoduha nabyo bi- batwara byose ubuho dusabye ikigongwe ko twokoma amasi imbere ya nyakubahwa ibi bintu dufise babiturekere batuhungura basinga itegeko bati mwese haguruke muve ngaha tubakeneye mugabo kugira ngo umwana umubyeyi bamugutemere kumubona ntunezeye gufuma utawomoka abava ngaha bagenda bata bavuye mu nkambi bababaye bava mu muhira bagaca bata amaguru ba- bagenda muri kenya muri malawi bakibasha gutambuka none nka twega batama ntitugira icyo tugifata nta maguru tugira nta nahuri tugira n'uwo ugiye mbere mu- mu ndi uzeye mu maguru yiwe mu mahera yiwe baramufatira mu nzira n'urwaye afise bakanyaga ahubwo ni kuri n'ingorane tubo- tubonye mu gihugu cyo mu buhungiro ni muyumve turira muyumve tugira imana turababaye cyane kweri twasaba leta ya tanzania na un kweri ibi bihano ariko baradutorera bihagarare guhunguka umuntu azohunguka a- a- abishatse mu gihe twabona akare- akarere kaho twagiye tuva kameze neza umuntu guhunguka ni sawa rwose tuzotahari batarinze kudufatira bino bihano bingana gutya icyo twasaba leta ya tanzania kweri bavyura umutima w'ubuvyeyi bahagarike ibi bihano bingana uku kose bariko baraduhereza azohakoze urumva hose ni ibibazo gusa bizana ku mpunzi kuko umwe wese aravuze ishuri ahonze guhunguka si uko umubare u- twoca tugira rimwe umwe wese abanza kuraba amahoro yiwe uciye ahonze mbega capfuyeho kuko ntitwahonze bimwe none rero iyo habaye ibintu nk'ivyo rero dutunutse tukabura amahoro ico dusaba rero leta na yuweni turasaba ko ari bicare hamwe bavugane bavugane tuzigamwe nk'abandi bantu nta kintu na kimwe turiko turonona muri iki gihugu turicaye turatekereje uwukoze ikosa nawe arafatwa ku ruhande rwiwe agahanwa kandi baze yuko n'abatanzaniya abenegihugu subo haribo araberanda rwose badakora amakosa amakosa turazi neza ko nta kiremwa muntu ashobora kuba yokora amakosa ariko akayahanirwa ku ruhande rwiwe mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
byiza uteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo yoseko ukorera i kigali mu rwanda iki kiganiro gihagarariwe na nigena roje mizero kirisipe hari ku buhanga bw'ibyuma nge mwumva kuri mikoro tugiye kubana muri iki kiganiro ndi mugisha doris ndetse na mugenzi wanjye ani sabine umukunzi sabine amakuru yawe ameze neza yego meze neza cyane rwose nawe ndabona ari uko kandi nizere ko n'abakunzi b'ikiganiro ejo nabo bameze neza yego mu kiganiro cy'uyu munsi abakunzi bacu turabaganiriza ku ki reka mbanze nibutse abakunzi b'ikiganiro ejo ko buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu mu kiganiro cya none turagaruka ku gufatwa nk'umwere igihe utarahamwa n'icyaha aho hari bamwe mu baturage bakekwaho ibyaha bakabihamirizwa mu ruhame bataragezwa imbere y'inkiko turaza rero kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo turaza kumva umwe mu beretswe itangazamakuru maze nyuma akaza kugirwa umwere ingaruka byamugizeho muri iki kiganiro kandi turaza no gufashwa n'umunyamategeko gusesengura iyubahirizwa ry'icyo itegeko riteganya kuri iyi ngingo mwese abadukurikiye tubahaye ikaze mu kiganiro ejo hari bamwe mu bantu bakekwaho ibyaha maze bakerekanwa nyamara batarabihamwa n'inkiko mu itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda rivuga ku burenganzira ku butabera buboneye buri muntu wese afite uburenganzira ku butabera buboneye burimo uburenganzira bwo kumenyeshwa imiterere n'impamvu z'icyaha akurikiranyweho kwiregura no kunganirwa gufatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ububasha ruhamije icyaha ibi kandi binateganywa n'ingingo ya cumi na rimwe mu masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho umukono mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'umunani mu rwanda n'ahandi henshi usanga iri tegeko ritubahirizwa ndetse n'abaturage badasobanukiye ko ari itegeko ribarengera aho benshi usanga umuntu ufashwe akekaho icyaha yerekwa itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ahandi hatandukanye ka rubanda bityo sosiyete ikamuhamya icyaha atarahamwa n'urukiko nyamara ari rwo rubifite mu nshingano yego ibi rero usanga bigira ingaruka zikomeye yaba ku washinjijwe icyaha ataragihamwa ndetse no ku muryango we muri rusange zimwe rero mu ngaruka zikomeye zimugeraho hari no kwambikwa isura mbi muri sosiyete ubusanzwe itegeko riteganya ko umuntu wese ukekwaho icyaha aba akiri umwere kugeza igihe abihamijwe n'urukiko narwo rubifitiye ububasha cyane ko ari kenshi cyane umuntu ashobora gushinjwa icyaha ariko nyuma urukiko rukagaragaza ko ari umwere bamwe mu baturage bo mu mujyi wa kigali bavuga ko igihe umuntu akekwaho icyaha hajya habanza gukusanywa amakuru afatika ndetse hakirindwa ko yashyirwa ku karubanda nko ku mbuga nkoranyambaga kimwe no mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuko bikunze kugaragara nyuma ko hari abagirwa bere n'inkiko bityo gusibanganya icyasha bambitswe bikagorana ishimwe honore yazengurukije mikoro maze bamubwira uko babyumva
leta yakamanje igafata uwo muntu wakeka akamanza akamushyikiriza inzego z'ubutabera mu gihe icyaha cyaba kimuhama bakabona kubitangaza aho mu gihe icyaha kitari cyamuhama bakaba baretse kuko iyo agarutse muri sosiyete agaruka ari mu ishusho mbi nyine ni uko nk'uko mbyumva leta ntabwo ari kwe kugihita imushyira ku karubanda kuko bituma agira ipfunwe urugero nk'iyo ari mu muryango umugore we cyangwa se abana be ntabwo bongera kumwizera cyangwa ngo bamuhe icyubahiro yari akwiriye ugasanga nta cyizere nawe ubwe yifitiye no mu kazi karapfa kubera ko ahorana ipfunwe ry'ibyo bamutangaje wenda nticyanabaye cyo ntibyamufashe yari ukumukeka gusa burya uko umuntu ateye ibyo n'ibindi hariho n'abashobora kutabyakira neza gusa byaterwa nanone n'uburyo wa muntu yarabanye n'abantu ariko nanone nyuma y'uko bamugize umwere uburyo azitwara n'ibyo bimuhesha kugira ngo ba bantu bamugarure icyizere njye niko mbyumva nimba yarashinjwaga yuko yafashe umwana ku ngufu n'ubundi bitarabayeho mu by'ukuri icyo gihe icyo gisebo ntabwo ari ipfunwe kuri we ku buryo ashobora kwiheza cyangwa yiha akato ndahamya neza yuko sosiyete izamufata mu izina ry'uwo muntu yari afite mbere y'uko akekwa cyangwa se abeshyirwaho yuko icyo cyaha yaba yaragikoze ariko nanjye reka no gushidikanya kugira ngo bazumve ko yagarurirwa icyizere nk'uko mbere cyari kiri ntabwo byahita biba ni ibintu byo kugenda biza buhoro buhoro uko mbyumva ni ukuvuga ko buriya ni ikintu gikomeye cyane kubaka icyizere ariko ni n'ibintu byoroshye kugisenya ni ukuvuga ngo rero iki gihe uwo muntu afite ibyo akekwaho ariko nyuma bikagaragara ko yabaye umwere icyizere kiba cyatakaye sosiyete nyarwanda cyangwa se sosiyete muri rusange uko izabyakira biragoranye kongera kugarurirwa icyizere nk'icyo yari afite mbere ariko njye numvaga mbere y'uko batangaza ko umuntu nyine yagize akekwaho kugira ngo sosiyete ibimenye mbere bakagombye kubanza gushaka amakuru ahagije bakamenya neza ko koko uwo muntu arengana cyangwa se atarengana bityo bigatuma na cya gihe wa muntu nabasha kugaruka muri sosiyete babonye koko yarenganaga sosiyete izongera ikamugabirira cya cyizere yari afite mbere kuko nimba yaravugagaho kakekwa noneho akaza kugaruka nubwo bamuhanaguyeho icyaha ariko sitiri ba bantu baracyifite mu mutwe ko yakoze bya bintu
reka dushimire honore ndetse n'abaturage baganiriye nawe ati iyo umuntu ashyizwe ku karubanda mu gihe atarahamya icyaha n'urukiko nyuma akazagirwa umwere biragorana kuba yasibanganya icyasha aba yarambitswe ndetse nanone ugasanga binamuviriyemo kugira amakimbirane muri we nibyo sabi noneho niyo umuntu yeretswe itangazamakuru yeretswe rubanda kandi icyaha kitaramuhama usanga nyuma iyo agizwe umwere atagarurwa imbere ya babandi yeretswe ngo bongere bavuge ko ari umwere aha rero igihe cyose yagirwa umwere ntabwo bizakuraho ya sura yamaze kugira muri sosiyete
ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
iki ni ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango ejo yoteko ukorera i kigali mu rwanda aho nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku ngingo zivuga ku burenganzira bwa muntu muri iki kiganiro turi kuganira ku gufatwa nk'umwere igihe utarahamwa n'icyaha aho hari bamwe mu baturage bakekwaho ibyaha maze bikerekanwa cyangwa se bakahamirizwa mu ruhame nyamara batarabihamwa n'inkiko turi kurebera hamwe icyo amategeko abivugaho ndetse tunumva ibitekerezo byanyu kuri iyo ngingo dukomeje n'ikiganiro twanagaruka ku ngaruka zigera ku bahamijwe n'icyaha mu ruhame mbere yo kugihamya n'urukiko akenshi rero usanga uwo bibayeho sosiyete itita ko ataragezwa imbere y'inkiko maze ikamufata nk'uwakoze icyaha akaba yambitswe icyasha muri sosiyete bikaba byanamutera ipfunwe ryo kongera kuyisangamo ukundi akenshi akaba yabura n'amahirwe amwe n'amwe muri sosiyete muri ayo mahirwe rero ashobora kuvutswa na sosiyete harimo n'akazi
kuba hari abakurikiranwaho ibyaha runaka bakerekanwa mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga hari bamwe byabayeho bavuga ko byabagizeho ingaruka zitandukanye uyu muturage twamuhaye izina rya uwimana ndetse tunamuhindurira amajwi ku mpamvu z'umutekano we avuga ko gutangazwa mu bitangazamakuru byamugizeho ingaruka zo guhora ku nkeke ndetse zimwicira n'akazi ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu nkuru nziza pacifique byarandisitabirize nari ndi ku nkeke nabaga ndi ku nkeke ntabwo nigeze ngira tayimu yo kuba nakwicara ngo nkore ibintu byanjye ntuje kubera ko urumva nabaga ndi ku nkeke tu ikindi byica na porofile yawe cyane ko twebwe tuba ducuruza ni twebwe tuba twicuruza ariko nabivuga izi porofile zacu nizo ducuruza nizo zitugaburira so rero ukumva ko ufite kesi mu butabera ufite uri mu nkiko ibyo bituma abashoramari cyangwa se n'abandi bafatanyabikorwa mu muziki batakubara mu bantu bari hafi aho cyangwa se mu bantu bakorana nabo ko bavuga ati ntahari ejo n'ejo bundi azaba afunze ibintu nk'ibyo bikongera bikica n'izina ryawe no mu bafana cyangwa se mu bakurikirana umuziki nyarwanda wenda navuga ngo abari kuza abafana bawe bari kuzavamo abafana bawe bari kuzakunda ibihangano byawe kumva ko umuntu aririmba gutyo yaririmbye neza yavugaga ibintu byiza ariko ibyo avuga ntabwo ari ibyo akora yagize gutya ugasanga umuntu babyita kwishyira mu mwikomo mbese igira ingaruka zitari nziza ariko hagati aho ngaho nyine iyo uzi ko nta kintu wakoze uzi ko ibiganza byawe biri kireni njyewe mba mvuga nti amaherezo y'inzira ni mu nzu igihe kizagera isi imenye ukuri kwabyo ariko nyine ntihabura ingaruka bikugeraho cyane ko hari n'abantu bashobora gufata kumenya ayo makuru y'uko akurikiranaho ibi n'ibi n'ibi bimeze gutya na gutya ariko wenda amakuru y'uko byarangiye cyangwa se wabaye umwere yo ntabagereho akagumana ya verisiyo yo kumva ko uri sasipe so rero ntabwo byabura ingaruka bikugeraho zitari nziza kuko byica izina ryawe byangiza hari ikintu bikugabanyaho ubona bikwiye yuko amakuru nk'ayo y'umuntu ajya ahagaragara atarahamwa n'icyaha njyewe ntabwo nizi ibintu by'amategeko ariko nzi ko abantu babikora hano mu rwanda ba- izi nzego zibishinzwe they are professionals bari professional cyane ni aba experts muri ibi bintu bafite impamvu babishyira ahagaragara baravuga ngo arakekwaho ibi n'ibi n'ibi hanyuma urukiko nirwo rubyemeza ariko wenda imyumvire ah, itari yazamuka cyane ku rwego rushimishije abanyarwanda kenshi iyo bumvise ngo kanaka akurikiranyweho ibi n'ibi n'ibi cyangwa se arakekwaho ibi n'ibi n'ibi bahita bumva ko ibyo bintu byabaye cyangwa se yabihamijwe n'inkiko ariko mm, izo ni terme tekinike abantu bize ibintu by'amategeko cyangwa se n'abandi bantu bajijutse bo bahita babyumva gukekwa ah, no kuba ah, uri warakoze ikintu ni ibintu bibiri bitandukanye ariko babivuga neza ati kanaka arakekwaho ibi n'ibi ah, ubwo urukiko rukazaba ari rwo rwo rubiguhamya cyangwa se rukabiguhanaguraho ariko ah, hakabayeho umuntu wakoze iyo nyigo ah, yirengagije ko kuba bavuga ati kanaka twamufashe tumukurikiranye n'ibi n'ibi bakamushyira ahagaragara bakamwereka isi n'abantu itangazamakuru yibagiwe ko ibyo bintu biramutse bimuhamye bagomba nabwo kubyereka itangazamakuru bakavuga ati bya bintu twamushinjaga byamuhamye cyangwa se yabihanagurwaho nabwo bakabyereka itangazamakuru ati wa muntu twari dukurikiranye ibi n'ibi twakekaga nabwo byamuhanaguweho mbese ntihabeho verisiyo imwe yo kwerekana ko yafashwe kurekurwa bikaba mu ibanga cyangwa se kubimuhamenyeka mu ibanga byaba byiza n'iyo verisiyo ya kabiri nayo ije yaba umwere nabwo bakabibwira isi n'abantu ah, ya- byamuhama nabwo bakabibwira isi n'abantu mbese ntibashyiremo ntibashyiremo ni- abantu ntibagumane ya imaje ya mbere babonye ngo yarafashwe ubona byakemura iki Ah, mbo ntekereza ko ya profile ye yaba isigasiwe kwa nk'uko nabikubwiye uyu munsi hari abantu bagifite verisiyo y'uko wenda nari nkurikiranyweho ah, nagize gutya na gutya ubwo hari n'abazi ko mfunze kuko ntabwo higeze habaho kubishyira ahagaragara noneho ko bafunguye jya- mbese ah, bya bintu byamunaguweho bya byaha nakekwagaho ariko nyamara afatwa cyangwa se bikurikiranyweho byagiye ahagaragara
mwabyumviye ko uyu twaha izina rya uwimana byanamwiciye akazi tutibagiwe no guhora ku nkeke nyuma y'uko yerekanwe mu bitangazamakuru ati bigira ingaruka zitari nziza cyane ko hari n'abashobora kumenya y'uko ukurikiranywe ariko amakuru y'uko wagizwe umwere ntabagereho ugasanga bagumanye ya shusho yawe itari nziza ikindi ni uko sosiyete itabasha gutandukanya gukekwaho no guhamywa icyaha hagakwiye kubaho ubundi buryo bwo kugaragaza uko wagizwe umwere gusa ariko gufatwa nk'umwere igihe cyose utarahamwa icyaha n'urukiko rubifitiye ububasha ni uburenganzira bwa buri wese buteganywa mu ngingo ya makumyabiri n'icyenda y'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndetse n'iya cumi na rimwe mu masezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu u rwanda rwashyizeho umukono marie claire singizwe yaganiriye na metre bizimungu jean marie vianney umunyamategeko w'umwuga umaze imyaka irindwi atanga ubwunganizi mu mategeko maze atangira amubaza uko asesengura iyubahirizwa ry'ubu burenganzira
Eh, uburenganzira burubahirizwa ariko ntitwavuga ko ari ijana ku ijana kuko hari igihe abantu baba basobanukiwe cyangwa badasobanukiwe bashobora kubona umuntu afashwe ku ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo kuba umuntu akekwaho icyaha kubera ko umuntu iyo hari impamvu zifatika mu rwego rw'iperereza ku icyaha kiba cyabaye umuntu ashobora gufungwa by'agateganyo ariko ntibikuru ya presumption d'innocence aba ari toujours présumé innocent donc aba afatwa nk'umwere donc gufatwa nk'umwere igihe cyose icyaha kitaraguhama natwe turayibona ku maradiyo ku mateleviziyo ntabwo byagakwiye kuba kuko ya presumption d'innocence ko wa muntu ari umwere hari ikintu kiba kitagenze neza wakwita yuko ya televiziyo yamwerekanye cyangwa ya radiyo yamuvuze iba isa n'iyomuhamije icyaha kandi ari toujours innocent bikamwambika ibintu bitari byiza muri rubanda bagaragaye wa muntu yaciye kuri televiziyo bak- abaturage bakamenya ko pe yakoze icyaha ariko nka ntabwo aribyo twebwe tubona ko umuntu atagakwiye kugaragazwa ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo cyane cyane ko ibyo bintu bitateganyijwe n'amategeko cyane cyane ko ko ejo cyangwa ejo bundi ashobora kuba umwere mujya muhura na kese nk'izo ngizo cyane tuba duhana na kesi nk'izo iyo umuntu hari impamvu zikomeye nibwo itegura ibiteganya ingingo ya mirongo itandatu na gatandatu y'igitabo cy'ikirikana ry'imanza nshinjabyaha iteganya ko umuntu iyo hari impamvu zikomeye ashobora gufungwa by'agateganyo ntabwo bikorera presumption d'innocence hagera igihe runaka uwo muntu wenda akaburana akaja mu mbere y'inkiko akabiga umwere musanga rero ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo ubu burenganzira buteganywa n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndetse n'amasezerano mpuzamahanga nk'uko twabigarutseho bwubahirizwa ngira ngo nibaza ko haba sensibilisation juste y'itegeko hanyuma itegeko rikubahirizwa kubera ko igihugu cyacu ni igihugu kigendera ku mategeko amategeko aba ahari ariko hari igihe umuntu aba runaka radiyo runaka cyangwa televiziyo runaka ugasanga umuntu ku giti cye akica rya tegeko haba rero sensibilisation abantu bakamenya uburenganzira bwabo abandi bakamenya ukuntu bakoresha uburenganzira bwabo bukagira aho bugarukira tukavuga no ku bashinzwe iby'amategeko mu gihugu cyacu cy'u rwanda no kugerageza bakigisha abaturage bakamenya uburenganzira bwabo umuntu wenda yabwira ati iki n'iki n'iki nabo bakamenya ukuntu bakora reaction bakareyagisa y'uko uburenganzira bwabo bagamije y'uko bwakubahirizwa
kadushimire metere jean marie vianney bizimungu na marie claire baganiye ati itegeko ntiryubahirizwa ijana ku ijana kandi ntabwo byagakwiye kubaho ntabwo umuntu yakagaragajwe mu bitangazamakuru kandi atarahamwa n'icyaha aba bantu bakwiye gusobanukirwa n'itegeko kandi naryo rikubahirizwa turacyakomeje n'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa n'umuryango ejo seko ukorera i kigali mu rwanda aho buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku ngingo zivuga ku burenganzira bwa muntu turi kuganira ku gufatwa nk'umwere igihe utarahamwa n'icyaha n'urukiko turebera hamwe icyo amategeko abivugaho ndetse n'ibitekerezo byanyu reka twakire christela ndabona yahageze kugira ngo atugezeho ibitekerezo mwatwohereje mu kiganiro cy'ubushize mbibutsa ko mushobora no kutwoherereza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo mukatubwira ese mufata gute kuba umuntu yakerekanwa mu ruhame igihe atarahamwa n'icyaha christela ndabona umeze neza cyane umwanya ni uwawe ah yego meze neza ese mwebwe bimeze bite natwe turaho tumeze neza turakoze kumpa ikaze rero bakunzi b'ikiganiro ngiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu cyagarukaga ku burenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe aho twibazaga tutese ni iki cyakorwa ngo uburenganzira bw'abakozi mu bihe bidasanzwe bwubahirizwe nabibutsa ko twabagejejeho inkuru ku mukozi wirukanywe ku kazi n'umukoresha we yitwaje ko hari ibihe bidasanzwe dusobanura uko yirukanywe n'ibyo avuga bitubahirijwe n'umukoresha we ndetse n'ingaruka byamugizeho ndetse twanaganiriye n'umunyamategeko aho yagaragaje zimwe mu ngingo zirengagizwa n'abakoresha mu kubahiriza amasezerano y'abakozi ndetse n'ingaruka zo kutubahiriza amasezerano y'abakozi mu bihe bidasanzwe yanasoje atanga inama ku bakoresha batubahiriza amasezerano y'abakozi bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa mwatugejejeho ni ubu bukurikira shyaka steven uherereye mu karere ka rwamagana yagize ati abakozi n'abakoresha bose bagerwaho n'ingaruka rero abakozi ntibakwiye kwirukanwa ahubwo inzego zibishinzwe zashyiraho uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo mu bihe bidasanzwe naho hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati abakoresha n'abakozi bakwiye gusobanukirwa amategeko abagenga bityo byakumira ihohoterwa bakorerwa dukomereze ku butumwa bw'uko ishaka ferdinand uherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi aho yagize yagize ati njye mbona mu bihe bidasanzwe biba bitoroshye haba ku bakozi n'abakoresha ahubwo leta niyo ikwiye gushaka igisubizo abikorera nabo bagashaka uburyo bashyiraho ikigega kigoboka abakozi mu bihe bidasanzwe ibi ni byo bitekerezo mwadusangije tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu bagenzi banjye basubirana ijambo
wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe ikiganiro ejo nakagaruka mukomeze kugira ibihe byiza mwari kumwe nanjye doris mugisha ndetse na ni sabine umukunzi miyizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma n'igena roje niwe wari uhagarariye iki kiganiro mukomeze kugira ibihe byiza inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isaa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru jeffrey mutagoma mwumvaga kuri mikoroni nawe washyize hamwe ibiganiro mukomeze kugira ibihe byiza